kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti waashingteen dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii fulbaana jaha bara 2017 akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo qaammee tokko bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
obombolettiin garbaaf galaan ameerikaa irraa baafachaa dhufti kaanii ameerikaa gam kibbaatiin dha'u jirti nama hedduu dura baqachuu jira baqattootii biyya alaatii dhufan mootummaa awustiraaliyaa irraa himataniitiin doolar miliyoon 56 irraa argatan ansora haala keetii tummataa oduuti.
manni murtii haqaa awurooppaa har'a kan biyyoota miseensota gamtaa awurooppaa agi tokko baqattoota kootaadhaan fudhachuudhaaf murtii gamtichi dabarse fudhachuu didanii turan fudhatama dhabsiisuudhaan murtii sana raggaasisee jira gabaasaa keenya oduu keessaati mormitoonni afrikaa kibbaa pirezidaantii biyyattiitti fudhatama dhabaa jiran taayitaa irraa buusuutti cichanii jiru oduudhaa booda bal'inaan itti deebina kan yeroo dheeraadhaaf paartiilee mormitootaaf uummataan gaaffii waa'ee afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuu mootummaan isaanii kan irratti hojjetaa jiru. ta'uusaa aangawaan mootummaa naannoo oromiyaa tokko dubbatanii jiru kanarratti dirree dimookiraasii irratti qophii qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleensoo duutiif gara soorattaa deebinu.
ameerikaaf ollootisiitti ammiti yoo bubbeen garbaaf galaana biyyatti gad baafattee waan hedduu balleessitu ta'an qilleensi karfaffuu hamtuu qabu bubbee irmaa jedhaniin lubbuufuu sodaatan lafatti gad dhiisee kaariibiyaan irraa bubbisa ameerikaa gama kibbaa dhiyaachuu jira flooriidaatti taana bubbeen garba atlaantik irraa dhuftee hobomboleetti taa dhufuu jirti tunin sadarkaa shaneessoo irra jirti qaata gara verjin aayislaandii fi poortorikoo geette bubbeen tunin akkuma hobomboleetti harvey teksasitti waan hedduu balleessite taane bisaan lafatti gad dhiifte bubbee hamaamtuu sodaatan keessaa tokko ta teksasii qabeenya biliyoon doolara biliyoon torbaatiif kuma miliyoon dhibba saddeetii caala balleessite godina ameerikaa flooriidaan duratti iyyuuf qopheessuu jirtu yoo isiin jabaatte manneen barnoota cufanii hujii dhaabanii dura baqatan bubbee hamtuu akkanaa tana takkin garre karfaffuu hamaan dhufuu jirti hubadhaa odeeffannoo raagii qilleensaa quba qabaadhaa karaa baqataniin hubadhaa jechuu jiran bulchootii akka bulchiinsi isaanii keessaa uummatii qophaa'utti akka dhaabii to'annoo bubbee garba ameerikaa jedhutti bubbeen tun sa'atiitti kiiloomeetira dhibba lamaaf sagaltamni shanii bubbisa waan uf duratti argeef uf dur qolaa dabarte. bubbeen tun ardha poortorikoo bisaan guddoo lafatti gad dhiiste doominik riippaabilikii geette. fulumgeetti cufattuyyuu bisaan hagi jilbaa olii lafa gad naqaa waan itti aanaa dabarte obomboleettiin arvii jedhan ta godina teksas magaalaa hiwustenitti baafatte taanii namkum dhibba hedduu baqachiifte soddoma olitti tanaan dhumate mootummaan doolara biliyoona torbaatii fi miliyoona dhibba sagalii murteesseetiin murtii koongireesii irratti eegachuu jira pirezidaantiin ameerikaa achi dhaqee warra baqatellee ilaale taanillee tunillee bubbee hamtu jechuutti jira. eegi pirezidaantiin ameerikaa sagantaa ijoollee maatiin isaanii seera malee ameerikaa dhufaniin hin qarqaaranii daakaa jedhan dhaabuuf ajajeen duubatti falamaan tunin owwa keessi deemuu jirti pirezidaanti tiraamp yooyyuu koongireesiin ameerikaa jija keessatti fala haaraa ijoollee tana qarqaaruu baasuu baate anatti malitti aanu dabraa jechuu jira paartiin demokiraat faatii ammoo akka murtiin tun itti deemte hojii siyaasaatii jedhaniitiin akka koongireesiin tan irratti murtii kennu faayidaa namni keessaa argatu kennu gaafachuu jiran yoo murtii pirezidaantii tiraamp tun hojii irra oolte ijoollee kuma dhibbi saddeet ta'anitti maatii isaanii gula ameerikaa dhufanitti sagantaa daakaa jedhan kanaan qarqaarsa argatuu jiranitti qarqaarsi irra dhaabataa biyyi isaaniillee deebi'uu fa danda'an suniin duratti ammoo koongireesiin waan hedduu hojjechuu danda'a sagantaa kana bara 2012 keessa pirezidaantiin ameerikaa baraak obaamaa baase. Mani murtii olaanaa waldaa Awurooppaa yaad biyyattii Hangaariitii fi Slovaakiyaa irratti didee biyyattii waldaa kana cufaa qooda keessa qabaataniitiin baqataa qubsiisuu akka malan irratti murteesse. Waldaan kun baqataa kuma dhibba tokkoof jaatama Giriisii fi Xaaliyaanatti baqatan qarqaaruu fi waldaan kun biyyootii waldaa kanaa qoodachuu malanii jedheetiin irratti mure. Muummeen ministeera Hangaarii baqataa akkaan ofitti qubsiisuu nagaa biyyaatiifuu sodaachisaa jechuun wamtaateefuyyuu murtii tana fudhatu dubbate Joode Kaappaat erge namoo.
manni maree gamtaa awurooppaa ammaan dura ka biyyoonni miseensota gamtichaa agi tokko karoora baqattoota biyyoota biraarraa gara sanatti dhufan qubachiisuuf karoora ba'e fudhachuu didan irra ce'uudhaan karooricha raggaasisee ture Karoorri sun duraanuu kakaroorfame baqattoonni kuma dhibba tokkoof kuma jaatama ta'an kanneen Giriikiif Xaaliyaanii seenan akka dandeettii qubachiisuu biyyoota lameeniitii ol hin taane gargaarsaaf jecha ture. Lakkoobsa kana keessaa kan agammaatti qubachuu danda'e kuma digdami afur qofa. Arra immoo manni murtii haqaa Awurooppaa manni mareessuun duraanuu haala rakkoo qabatamaa sanaaf deebii furmaataa fiduudhaaf miseensa mararraa raggaatee argachuu akka isaan barbaachisne eeruudhaan mormii biyyoonni dhiyeessan sana irra ce'ee kan Hangaariif kan Slowaakiyaa jechuudha fudhatama dhabsiise. Hangaariif Poolaand agammaatti baqattoota tokkoyyuu kan hin qubachiisin jiran yoo ta'u Slovaakiyaan garuu aga xiqqoo simattee jirti. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal murtii har'a manni murtii Awurooppaa dabarsee faarsee jira. Amnistii Intarnaashinaalitti hoogganaan dhimma waajjiraalee dhaabbatoota Awurooppaa Everna Mikoowa akkana jedhanii dubbatu. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaatiif sagalee sana argachuu hin dandeenye murtiin har'aa kun dhugumatti kan hin agarsiisu biyyi kamiyyuu itti gaafatama dhimma baqattootaa jalaa dhokatee hafuu hin dandeenye ta'uu isaatii jira amnistii intarnaashinaal islovaakiyaaf hangaariin itti gaafatama qabanirraa baqachuu akkasumas immoo tokkummaa waahiloota isaanii miseensota gamtichaa ta'an waliin qaban ganuu yaalan har'a mana murtii haqaa awurooppaa keessatti garuu biyya miseensa mata mataatti qoonni gumaachuu isheen qabdu akka irra jiru mirkaneessee jira jedhanii jiru. Eega manni murtii haqaa gamtaa awurooppaa har'a murtii kana dabarse booda kan dubbatan muummichi ministeeraa Hangaarii Piiter Sijaartoo murtiin kun murtii gaddisiisaaf itti gaafatama kan hin dhaga'amne jechuudhaan nageenyaaf egeraa awurooppaaf illee. baay'ee sodaachisaadha jechuun dubbatanii jiru muummichi ministeeraa slowaakiyaa roobert fiiko garuu ibsa gaazexeessotaaf kennanii waa'ee baqattoota kootaadhaan fudhachuu irratti ejjennoo isaan qaban kan hin jijjiiramne ta'uu dubbatanii murtoo manichi murtii dabarse garuu nan simadha jechuudhaan dubbatanii jiru.
gamkaanin ammoo manni murtii olaanaa awustiraaliyaa yaada baqattooti kuma lama mootummaa awustiraaliyaa irratti himatan murteessee fi doolaara miliyoon shantamii jahaaf mureef jari kunini mootummaan kunini laf hamtuu nu qubachiiseetini laf jireenyaaf hin taane keessa guddoo nu rakkisee jedhani mana murtiitti himachaa turan. mootummaan jarmanii akka namii biyya isaa tarkiitti imaltuun dhandhi gaafata maal jennaan iyyee ministeera akka ministeeri haajaa alaa biyyi taanaa jedhutti nama jarmanii dhiyoo tanaayyuu kudhan naannoo sun keessatti dhani biyyittii tun balaateessaniif hin jirre tanaaf hin dhaqinaa jechuun gaafate. qorattooti mirgi nama tokkummaa mootummoota waraanii mootummaa siiriyaa ganna afur keessatti marroo diddama keemikaalaan ummata isaa fixee jedheetiin himate akka koomishinii qorannoo siiriyaa jedhetti waraanii mootummaa siiriyaa bitootessa hagaa waxabajjii jidduu tanatti nam hedduu naannoo garagaraa keessaa fixe koomishinii waldaa addunyaalleen kana qorachaa ture gamkanin ammoo dhumirratti ameerikaan xuyyuurii isii gaadi deemu alshabaab sadii moqaadishoo keessatti naannoo moqaadishootti geessuusa dubbate oduu namaaf qabtamu.
kadhagaa jirtanas waashingten diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. gareen mormituu afrikaa kibbaa pirezidaantii biyyattii fudhatama dhaban taayitaarraa buqqisuutti cichee mana murtiif paarlaamaa biyyattii irratti falmaa ture paartileen taayitaa mootummaa harkaa qaban jechuun paartiin ANC faa garuu sagalee wayyaba paartichaa yookaan immoo paarlaamicha keessatti qabaniin pirezidaantichaaf dahannaa kennaa jiru yookaan immoo baabsaa jiru gabaasaa isaaniitaa paawul nugusuutu dhiyeessa.
Pirezidaantichi Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma oduu malaammaltummaadhaan laaqamaniiru jedhu bal'inaan ergii irratti odeeffameen asitti gareen mormitootaa biyyatti nama kana sagalee deeggarsaa dhorkisiisuu yookiin immoo vote of no confidence jedhamu yeroo torba irratti laachisuuf yaalame jalaa fashaleera. Inni dhiyeenyaa baatii dhuma darbe kana yaalame. Torbanuu salphaadhumatti miseensota paartii Mr. Zuma kan ta'e koongirasa biyyoolessaa Afrikaa yookiin ANCtiin gatii dhabeera. Qibxata kaleessaa immoo yaaliin lama pirezidanticha aangoorraa kaasuudhaaf yaalamee ture. Tokko mana murtii olaanaa biyyattiitti himachuun si'a ta'u gara biraan immoo paarlaamaadhuma irratti ture. Mana murtii heera biyyattiitti iyyannoo isaanii kan galfatan gareen mormitootaa qabsaa'ota walabummaa dinagdee yookiin Economic Freedom Fighters EFF jedhaman abbootii seeraa miseensota 11 qabu amansiisuuf hin dandeenye. silaa gareen mormitootaa kun kan inni akka murtaa'uuf barbaade paarlaamaan afrikaa kibbaa aangoo isaatti fayyadamee mister jaakoob zuumaan doolaari miiliyoon 20 kan uummataa ta'e burjaajessanii yookiin mana jireenyaa isaanii itti haaromsiifachaa isa turan qorachuudhaaf fedhii hin agarsiisne yookiin hin mul'isne walumaa galatti paarlaamichi hojii isaa sirriitti hin hojjenne akka jedhuuf ture garee mormitootaa fff irraa tambeeka nukukatoobi sana mirkaneessu.
So, in summary, what we are asking the court to do is to direct parliament.
Egaa walumaa galatti manni murtii akka godhu kan gaafannu paarlaamaan biyyattii hojii isaa akka hojjetu pirezidaantichi gochaa isaaniitiin qeeqamuudhaan aangoorraa kaafamuu akka qabaatan akka xiinxaluuf ajaja akka kennudha.
Seerri biyyattii kan jedhu miseensonni paarlaamaa sadii keessaa harki lama yookiin immoo irra jireessi pirezidaanticha aangoorraa kaasuudhaaf yoo walii galan sana godhuu jedha. sun immoo kan ta'u hin fakkaatu sababaan afrikaa naashinaal koongirees yookiin immoo koongirees biyyoolessaa afrikaa silumaa barcuma paarlaamichaa dhibbentaa 62 to'ate waan jiruuf. kunisoo kanaan jiru walfalmiin kun wayitaa johannesburgitti finiinee jirutti gareen mormitoota inni olaanaa gamtaan dimokiraatota yookiin dimokiraatik alliance jedhamu magaalaa keeptaawon keessatti falmii biraa eegaleen. filannoo haaraa gaggeessuudhaaf akka karaa saaqutti paarlaamaan biyyattii haa diigamu waamicha jedhu dhiyeesseera ammas koongirees biyyoolessaa afrikaa yookiin ANC'n irree mana maree biyyattii keessaa qabuun mister zuumaa aangoorraa buusuudhaaf sagalee dhorkii laachuus ta'e paarlaamaa kana bittinneessuun tasa kan ta'u hin fakkaatu xiinxalaa siyaasaa kan ta'an ubeerii matashiiqii garuu. ijjibaatni garee mormitootaa yeroo dhiyooti asitti taasifamaa jiru waan qoosaatti ilaalamu miti jedhan.
So what is happening today at the Constitutional Court is part of a broader and Egaa yeroo ammaa wanti ta'aa jiru himannaaleen mana murtii heeraatti garee mormitootaan dhiyaataa jiran paartii ANC xureessuuf paarticha saaxiluudhaan ofii filannoo bara 2019 of bareechanii dhiyeessuudhaaf tarsiimootti deemamaa jirudha.
Donacheba Malaluuli oduu himaa koongireesa biyyoolessaa Afrikaa yookiin kan ANC'ti. VOA tannaa dubbatan tattaaffiin paartiin gamtaa dimookiraatotaa gaggeessaa jiru gatii hin qabu hojii gowwaatii ittiin jedhan. Sana jechuun.
It is proving that they are not interested in solving the problems of this country but instead Gareen kun rakkoo biyyattii kudhaaf fedhe akka hin qabne mirkaneessatii jiran. Sirumaa'u an isaan irratti bobba'anii jiran paarlaamaa keessatti sabateensi dhibee paarlaamicha bittinneessuudhaan filannoon akka geggeeffamu fedhu. Saniinis bayii argamuun mootummaa gamtoomfame ijaaruu abjootu.
Sana waan ta'eef jedhan Onacheebaan gareen mormitootaa kun osoo baay'ee hin dhama'iin hoogganaa tokko osoo aangoorraa kaasuuf hin yaaliin dura. aldureewwan maalii akka gaafatu heera mootummaa taa'ee jiru dubbisuu qabu jechuudhaan qeeqaniiru. dhimma kana irratti yaada akka laataniif oduu himaan pireezidaant zuumaa bilbilamee fi bilbila kaasuu hin feene. pireezidaant zuumaan gumii biyyoota dinagdeen guddataa jiranii yookiin biriiks jedhamu irratti hirmaachuudhaaf chaayinaa jiru. biriiks maqaa jedhuun biyyoonni beekaman biraaziil raashiyaa hindii chaayinaa fi afrikaa kibbaa ta'uun ni beekama.
amma yeroon galgala keessaa saa lamaaf daqiiqaa afurtamii afur ta'ee jira as waashinten diisiitti immoo waareerra daqiiqaa afurtamii waareerra dabree saa tokkoof daqiiqaa afurtamii afur ta'ee jira dhaggeeffatoota keenya. dirree dimookiraasii. Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu mootummaa bulchiisa naannolee keessatti afaan hojii afaanota naannolee sanaa ta'ullee afaan hojii federaalaa garuu afaan amaaraa qofa gaaffilee paartilee mormituu oromoo fi uummanni oromoo kaasaa tureef jiru keessaa tokko afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba ka jedhu dhiyeenya kana gama mootummaati itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa afaan oromoo afaan federaalaa gochuu irratti hojjetaa jirra hundinuu tumsa gochuu qaba jechuudhaan feesbuukii isaanii irratti maxxansanii jiran kana ilaalchisuudhaan dhaaba yeroo dheeraadhaaf gaaffii kana akka kaayyoleessaa ijoo keessaa tokkotti dhiyeessaa ture koongireesa federaalaa oromoo irraa akkasumas ogeeyyii miidiyaa hawaasummaa irratti gaaffiin kun akka deebi'ee argatu duula geggeessaa turaniif dargaggoota sababa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu dhabeef ogummaa keenyaan hojii argachuu hin dandeenye jedhanirraa tigist gammee qophii kanaaf dubbistee jirti gara sanatti si dabarsa.
Itoophiyaan biyyoota addunyaa irratti afaan baay'ee qabaachuudhaan beekaman keessaa takka afaan mootummaan hojii federaalaatii itti fayyadamu hoolaallee immoo biyyoonni baay'een afaan tokkoo ol fayyadaman gara Itoophiyaa waggaa deebinu immoo afaanonni jiran yookaan immoo afaan lammiiwwan biyyattii haasa'an baay'ee ta'anillee afaan federaalaa afaan amaaraa qofa dhiheenya kana itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo addisuu araggaa dhimma kana laalchisee karaa fuula feesbuuk isaanii waan maxxansantu jira sanbadduraa darbe jechuunis fulbaana lama bara kuma lamaa fi kudha torba ergaa karaa feesbuuk isaaniitiin dabarsaniin obbo addisuun. mootummaan naannoo oromiyaa afaan oromoo afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa akka ta'u hojjechaatii jiraa jedhanii afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa hoo ta'e uummata oromoo qofas odoon ta'in sabaaf sablammoonni hedduun akka fayyadaman ibsaniiru dhumarrattis kun hunduu hubatame qabsoo afaanicha afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa taasisuudha godhamaa jiru namni hundumtuu tumsuu qaba jechuudhaan maxxansanii waan kana mormitoonni biyya keessa jiran dhimma kanarratti hojjechaa turan akkamitti ilaalan.
ani obbo Xulunaa Gamtaan jedhama gaheen hojii kootii miseensa qoree hojii raawwachiiftu koongireesii federaalaa mooti.
Egaan paartiin keessan akka paartii tokkootti akkasumas immoo paartiin paartiilee wajjin hojjettan madirakiinis tarsiimoo isaa keessatti waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu kanarratti hojjetanatti fakkaata maal san nu yaadachiisa.
Paartiin keenya koongireesiin federaalaa Oromoo jalqabamaa jalqabee afaan Oromoo qooqa hojii mootummaa federaalaa akka ta'u gaafataa turree yaada dhiyeessaa turree yaada qofaatu hin ta'inii. gara kutannoodhaanii qabsaa'aa turre kun immoo maaliif yoo jedhame namni hedduun waan dubbatu oromoo qofatu hin ta'in naannawaa oromoo kan jiran sabi biraallee waan dubbatanii qooqa hojii mootummaa federaalaa ta'a jennee iddoo guddaan kennameefi waan sagantaa keenya irratti qabamee waan irratti hojjetamaa turedha kun.
Tole egaa dhiyeenya kana immoo mootummaa naannoo oromiyaa irraa itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii naannoo oromiyaan ta'an obbo Addisuu Araggaan immoo mootummaan naannoo oromiyaa afaan kana afaan federaalaa afaan hojii mootummaa federaalaa akka dabalataatti akka ta'u hojjechaa jira jedhan egaan paartiin keessan kana akka odeeffannoo gaariitti fudhattanii akkamitti ilaaltan.
Kuni waan gaariidha yaada gaariidha. Fedhii uummataa fiixaan baasuudhaaf yaada dhiyaateedha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaa fi gama keenyaanii sirriitti waan fudhannus ajaa'iba waan jennee itti adeemuudhaaf dandeenyuudha. Garuu wanti sirreeffamuun irra jiru wanti jala muramee hubatamuun irra jiru akka dabalataatti utuu hin ta'ini qooqa hojii mootummaa federaalaa tokko ta'ee afaan Oromoo tajaajiluutu irra jiraadha malee. Dabalata miti.
Dhiifama obbo Xiruna egaa yeroo isaan afaan hojii dabalataa ta'u jedhan afaanuma amaaraa wajjin wal maddii jechuu isaanii natti fakkaataa silaa egaa kun barreeffama carraa argadhe isaanillee deebisee dubbisee waan kana akka naa ibsan gochuu yaala sagantaa har'aa irratti yaalee isaan argachuu hin dandeenye garuu dabalata yeroo jedhan kamitti ilaaltansin.
Dabalataaf jechuudhaaf akka walqixa ta'uun garaagara. Dabalata miti afaan Oromoo kaawuntaanoo irra jiru walqixa ta'uutu irra jiraan qoratamee sirriitti hundumtuu baratee hojiirra oolchuu akka danda'u walqixxummaadhaan jechuudha malee dabalataan jechuun akka ingilizanyaadhaan immoo adiishinaal yookaan immoo dabalata jechuu utuu hin ta'in walqixxummaadhaanii wal faana hundumtuu lamaan iyyuu hojiirra ooluu akka danda'u jechuudha kun faayidaa baay'ee uumaa faayidaansa. Uummata hedduu mootummaa federaalaa keessatti hirmachiisuu jechuudha. Dimookiraasii jechuudha. Babal'inaan uummata walqixxummaadhaan uummata guddaa heddumina qabu kana sirriitti gahee isaa gahee isaa malu hojiirra oolchuu jechuudha. Carraa isaa inni qabaachuun irra jiru baay'ina kanaan qabeenya qabu kanaan hundumtuu akka hojiirra oolu jechuu waan ta'eef. carraa gaariidha jechuudha. Kanaaf afaaniin dubbachuu qofa utuu hin ta'in hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchuun yeroo kan itti hin kennamne ta'uu barbaachisaa jechuu barbaadeetan.
Wanni argitan jira biyya keessatti sochiin godhamaa jiru karaa miidiyaas uummata beeksisuudha hojumti kun hojjetamaa jiru waan isaan jedhan kana alatti wanni dhageechan jira.
Amma kana baay'inaan kan jiru miti egaa guddinaan kan jiru jijjiirama wanti nuyi haaluu hin dandeenye tokko maayinni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti qooqii hojii mootummaa kan geggeeffamu afaan Oromootiin. kun guddina tokko kun tarkaanfii tokko ijibbaata tokko ta'uu yookaan immoo injifannoo tokko ta'uu agarsiisan sana itti fufuu barbaachisa kana guddisuu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa kana keessatti waggaa digdamii shan waggaa digdamii jahan darban kana keessatti kan ummata oromootiif malu haala gaheessa ta'een waan hin fudhatamnee fi kun waan xiqqoodha quubsaa miti. mirga ummata oromootiif warri dubbatan mana hidhaa jiru sanallee tarkaanfii fudhachuu barbaachisa kana wajjin wal qabachuu qabaa jedheetan yaada koo ibsuu barbaada.
lammiiwwan oromoo finfinnee keessa jiraatan sababa afaan oromoo afaan federaalaa hin taane hojii federaalaa argachuu irratti dhiibbaa akka irratti fidu yeroo adda addaatti dubbachaa turan tibbana dargaggootan dubbise keessaa yaada shamarreen takka qabduun isin dhiyeessa.
afaan oromoo kun afaan federaalaa ta'uu yookaan afaan hojii ta'uu dhabuu dhiisuu isaatti wantoonni qoodamaa jiru baay'ee natiira akka jiraataa jiraataa nama finfinnee keessa jiraatu tokkootti jechuudha. Gama hojiitiinis ta'ee gama barnootaatiin gama hundumaatiin afaan oromoo afaan waliin galaa yookaan afaan hojii ta'uu dhabuu dhiisuunsaa barattoota oromootii fi dhalataa oromoo irratti dhiibbaa guddaa fidaa kan jiru hojii afaan hojii ta'uu qabu afaan oromoo keessatti. Kanarratti fakkeenya shiikaasuu kan hin danda'u ijoolleen fiteenya barattee barnoota xumurtee jirtu jechuudha. Ramaddiidhaaf otoo finfinnee deemtee dhagarriidhaaf finfinnee deemtee dhaabbatni isheen itti dhagaramsuun utuma dhaabbatuma oromoo abbaa qabeenyaa oromoo ta'ee dhaabbantaan irra jiran sunii afaan isaan ittiin yookiin tarbiisaa yookiin ittiin qormaataa adda addaa qoranii afaan amaaraa yookaan afaan ingiliffaa afaan ingiliffaa kan rakkoo hin qabu afaan biraa ta'uu isaa dhiibbaa dhimmisaa jiru ijoolleen keenya akkuma waliigalaa kun beekamutti afaan isaan ittiin dubbatan afaan oromoo afaan isaan ittiin guddatan afaan isaan ittiin baratan afaan oromoo waan ta'eef afaan biraatiin waan kana namoota waliigaluu dhabuu dhiisuu dhiisuun isaanii inni tokko inni kun dhiibbaa nyaata. tokko dhibbaan dhibbatti beekumsi isaanii hardeedha ijoolleen keenya ijoollee oromoo eessumattuu eessatti yoo dorgomte beekumsi isaan qaban hardii eenyumaa gadi kan isaaniin taasifne qabxii isaaniitiif ta'e beekumsi isaanii walii galaa eenyumaa gadi kan isaaniin goone ta'uu sababa afaaniitiin gufuu kan ibsaa jiru ijoollee keenya hojii qaxarrillee dhabanii amma yoo laata finfinnee keessatti kabaakamaa jiranii sababii afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu qabu isaatiif gufuuti ta'aa jira ijoollee keenya. Wantitti gufuu ta'aa jiru afaanii fi afaan duwwaadha ijoollee keenya warri afaan amaaraan parfeektiin taane naannawaa finfinnee keessatti qacarreen kana akkuma waan oromoo waanuma fakkeenya waan oromoo ilaallatu irratti qacarreen kun abaluu kana ilaallatu sababni isaatiif afaan amaaraan parfeektii waan hin taanee fi finfinnee keessatti immoo afaan hojii afaan federaalaa afaan amaaraat waan ta'e kanaafuu inni naannawatti gadi deebi'uu qaba jedhanii ijoollee keenya haalli ittiin
amma immoo oromoota biyya alaa jiraatan keessaa dhimma kanarratti oggaa afran darbanii oliif karaa marsariitii adda addaa karaa feesbuukii waan kanarratti barreessatii mari'achaatii miidiyaa adda addaa alattillee haasa'aati turan dr biraana masqal abbaa seeraatii odoo biyyaan bahin ministira haajaa alaa itiyoophiyaatiillee gorsaa seeraa ta'anii hojjetaniiru san boodas mootummoota gamtooman keessas amma tokko hojjetaniiru amma an jiraatan as waashingtan diisiidha. mee mariin isaa wajjin godhattan sin dabarsa dura seerri itoophiyaa waa'ee afaan tokko afaan federaalaa ta'uu maal jedhaa gaafii jedhuun dhiheesseef.
galatoomii heerri itiyoophiyaa kanarratti fuuldura akkuma jirutti lafa kaa'ee jiru afaan hojjaa afaan mootummaa federaalaa afaan amaaraati jedhee lafa kaa'ee jira akka yaadatetti immooyyuu afaan biyya san keessa jiran afaan oromoo dabalatee hundumaayyuu dabalatee too. Seera fuulduratti walqixxeedha jedhee raawwatee walqixxummaa afaanii haasaa. Kana jechuun maal jechuudha? Walqixxummaan afaanii hin jira haa jedhan malee afaan hojjaa mootummaa afaan hojjaa mootummaa federaalaa afaan amaaraa duwwaadha jedhanii lafa kaa'uun isaanii mootummaan biyya sanii han biyya ittiin bulchu. hojjaa han ittiin hojjetu han tajaajiloota adda addaa ittiin kennu afaan amaaraa duwwaadha jechuudha. Kanaafiyyuu akka seeratitti kana yoo lafa keenya ta'u laallu seerri isaatu han irratti hundaa'ee cunqursaa irratti hundaa'e jechuudha.
Oromoon yeroo dheeraadhaa gaafii kana kaasaa ture gaafii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u jedhu kana muuxannoo addunyaarraas ka'itoon biyyoonni afaan tokko ol afaan hojii federaalaa godhatan baay'eetu jiran. Faayidaan biyyoonni sun argatan maalinni san godhuudhani.
Eeyyeen biyya adda addaatitti biyya keessattuu sabaaf sablammoonni afaan adda addaa haasaan biyya keessa jiranii san akka South Africa, Switzerland, Belgium, even India biyya adda addaa Kaanaadaa fudhachuu hin dandeenya. Afaan tokko ol uummata fayyadamu keessatti afaan adda addaa. afaan hojjaa waliigalaa godhanii hojjechuu fi uummata san hundaayyuu afaan adda addaa haasa'u san sadarkaa walqixxeedhaan mootummaan giddugaleessaa tajaajiluun isuma calqabarraa hojjaarra ooluu isarra jira ture. Waa'ee afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa ta'uu har'a haasa'u nurra jiru ture. Uummata keenya cunqursuudhaan uummatni keenya akka mootummaa keessatti bakkee hin arganne diinagdee keessatti akka bakkee hin arganne mana amantii keessatti akka bakkee hin arganne magaalota keessa uummanni keenya akka hin jiraanne hangodhe afaan oromoo afaan isaatiin mootummaan isa tajaajilu kan isa bulchu dhabamuu isaati biyya alaatitti garuu biyya afaan adda addaa qaban akkuma ati amma kaafte kanatti rakkinni akkanaa hin jiru rakkina akkanaa kana isuma bu'uuraatirraa isuma calqabaatirraa hiikan jechuudha. Mootummaan amma dhaabbate kun guyyaa dhaabbatu 1991 akka lakkoofsa faranjiititti yoo mootummaan Ihaadeg silxaana qabatu bizuma san hojjaarra ooluu isarra jiratu. Garuu san godhuu bira darbanii maal godhanii sagantaa warri dur baasan saniin itti fufanii raawwataniit uummata keenya waggaa digdamii shanan darbe kana keessatti hiyyoomsanii biyya dhabsiisan afaan uummanni tokko afaan isaatitti fayyadamu jechuun biyya san keessatti biyya hin qabu jechuudha.
Qaamni tokko tokko qabeenya fi gatii baay'ee baasisaa qabeenya balleessuudha lammata immoo afaan amaaraa irratti illee dhiibbaa godhinna jedhanii warri sodaa qaban jiran jara kanaaf deebiin keessan maali?
Kuni warri uummata Oromoo jibbisiisuudhaaf sodaachisuudhaan namni kun akka uummata Oromoo jibbu namni kun akka uummata Oromoo sodaatu wanni ittiin godhan keessaa wanni Itoophiyaa jedhamtu san irratti Oromoon abbaa ta'uudhaaf afaan isaatiin siyaasaa biyya sanii geggeessuu akka danda'u goosisuudhaaf jechuudha. Malee nama kaan irratti homaa fe'uun barbaannu warri afaan Amaariffaa ta'an afaan Amaariffaa haasa'uu isaanii itti fufan jechuudhaan afaan keenya afaan nama biraa irratti fe'uun barbaannu. Kanaafuyyuu uummata keenya kanaaf jedhanii wanti sodaachisan hin jiru jechuudha. Lammaffaa akkuma atuu kaaftee waa'ee waqii nutti dabalaa jedhani. Isaan qabeenya eenyutu irra jiraataniit afaan isaanii ittiin guddifataniitoo afaan keenya qabeenya keenyan akka hin guddifanne isaan nu dhoowwuu danda'an. Mootummaan biyya sanii an ittiin bulu bunni inni gurguratee warqii inni gurguratee lafti inni gurguratee midhaan inni gurguratee bishaan inni gurgurateetoo. Oolee too bulu akkuma jirutti kan Oromootii miti qabeenya eenyutu irra jiraataniit afaan isaanii ittiin guddifataniitoo afaan keenya qabeenya keenyan akka hin guddifanne isaan nu dhoowwuu danda'an wanna fudhatama hin qabne wanna ta'eef.
Keessumoota kiyya namoota sagantaa kana irratti hirmaataniin galatoomaa jechaatiin sagantaa kiyya har'aa xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Hajja lamatu seenaa sagantaa keenya fixachuun jirat mata oduu gaggabaaf sirrisanii deebi'a. Ameerikaa follootii isii ammatti yoo bubbeen garbaaf galaana kan biyyatti baafatti kan ammallee bubbeen maa jedhanitti dhufeetiin nama hedduu baqachiisu jira. Keessumattuu iyyuu godinii Filooriidaa sadarkaa jajjabaa keessa jira. Bubbeen tun ammatti sadarkaa shaneessoo keessa jirti nama hedduu duraa baqachiisu jiran. Eegi pirezidaantiin Ameerikaa sagantaa ijoollee maatiin isaanii seera malee Ameerikaa dhufaniin hin qarqaaran daakaa hin dhaabsisaa jedheen duubatti dubbiin tun falamaa tahaa deemuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp yoo kongireesiin Ameerikaa jija keessatti fala haaraa arguu baate ufumaa irra deebi'an malee ilaalaa jechuu jira. Paartiin Demokiraat ammoo kunin gara jabeenna ijoollee agas geettu kum dhibbi saddeettaan qarqaarsa argachuu dhabuun waan ta'uu hin qabne dubbii siyaasaati jechuun dubbatanii mataan oduu kanuma.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru walitti deebinaa gama keenyaan amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa nagaatti.